go How you doing? I did fine as far as God go pick you devil for us. <laughs> Bonnie bum bum. Hey. Eh. Bonny mouth. Bonnie leg. Dog, you know they change. You know they forget something. Talk, talk. Eh, Bonnie, bon, bonny, bonny. Eh, oh, since 10 years ago, you see they repeat this thing. Bonnie face, you never change. I go change now. I be God picking now. Look, the Bible talks say God not changeable changer. Eh, me, I be God picking. I won't be like God. Ah, ah. you know if you devote iron your clothes. Leave the clothes. And this one I don't know, say, you you're your trademark. Oh. I don't know where I'm again, if that's on the case. eh, but I don't know what is. Me and you are the same, no problem. Uh, where you go? Ah, Na stroll, like just the stroll. I know, I just walk out from that side. If I reach there, I'll come back. Anywhere be left face, I just go like that. I live around here. Can't go know my place. Now. Around this side? Yes. Now we can't waste time. Yeah, wait. Move they go now. So my friend, go get my right size. Man. pọ̀ lálẹ́ òun lè Go enter motor. Don't talk. You know, what then they don't get what you. sir. Make yourself comfortable. don't. Yes. Yeah. Uh, how's my ladies? Now what? Tom? See the kitchen way this sit down. Bonnie. face. <laughs> What you're seeing here, I have four of these types. My parlor, madame, golden parlor, and diamond parlor. We'll go start from here, then from here, we'll go migrate to golden parlor before diamond parlor. Sit down. Tom, I don't understand. Which one be Madame Parlor? No, diamond parlor, silver parlor. I don't understand. Parlor na parlor. Even as this chair then I they even fear me to sit down. Just, I, I never see this type before. Just wait, make a grand don't reach me. I, I, don't try that. You are not a poor man. Sit down on that chair. For chair? Yes. Okay. Good. You see, um, Boniface, you see me, I'm a businessman. Yeah. And I pray to God and worship God very well. So God don't bless me, Yafu Yafu. uh, <laughs> but which church did they go, Seth? I dey go Miracle Christian Church. And you should be there. Then you see the wonderful Eh, eh me too i dey go church there i be born again as you see me so i dey even sleep for church but wey i no understand be say how you take get money nyafu I be no be the same god we dey serve. bonny you must worship god from your heart god talk say seek ye the kingdom of god or run after the kingdom of god first then thereafter everything shall be given to you free money find women to marry. Not women. No, I'm not saying make you go marry dozens. Uh, mm. Find woman to marry. Houses, even protection will be yours. Mm. I don't know whether how to seek be pursue this kingdom. How one do down? You must worship God with your true heart, like I said. Hmm? Because do what God likes, then your life will change. because God is a wonderful changer. No, these things I they do now, but I no fasting money never enter my pocket. Mm -hmm. Never say never. All those things where you know say you no dey talk say you dey dey. Even though say you know say money no dey for your pocket talk say money dey. You hear me? Mm -hmm. And again as you dey so even if you dey die somebody asks, how are you? talk say you are very fine. One, don't ever call yourself poor. And don't ever allow people to call you poor. Because when you say you have with your feet, you have them. Eh? If you talk so, everything will be yours. you hear me? Mm, yes so eh, just like wetin one pastor they talk positive confession eh, but you know what? i dey talk all these things <laughs> na the pocket never still respond na money never enter my hand <laughs> uh, Bonnie, you know abraham for bible abraham and eh, they teach us of pikin at that time you know say abraham no get pikin before mm. god can't change his name from abraham he can't add a ham i no talk of hamburger mm. but abraham talk say abraham abraham bam then god come make am father of all nations meaning say he be father of all the children mm -hmm. then him wife sarai god come remove i come put ra meaning sarah mm. come make am mother of all nations mm -hmm. with that mm-hmm. two of them come be papa and mama of all nations hey tom tom i just say na only money you get o i don't know say you dey read bible well well like this tom I don't catch revelation. Nothing go happen. I they come make I reach my house. Where you go? Eh? This thing where you tell me now, I never hear her like this before. If I reach house come back, ahead, eh, then I know what I go do. But why? Uh-uh. So wait to be the evidence now say you come to a billionaire house? Relax, you go sit down. Everything where you want, chop e dey. Eh? If na banga soup will with you, e dey ị na-afa nso ogbere dịka ịkọ ide if na goat head isi ewu ide if na nkwụ ọbụ ide the way you don daliquate them finish you go come wash am down with champagne sit down. Eh, Tom, Tom, daliquate or no daliquate, nkwobi, pepper soup, afang soup, all those ones, e dey good. If I chop and finish, wetin go happen? No be toilet I go go. But this thing wey you don tell me now, eh, na revelation. And na this revelation I wan take go get to become like you. So just give me some, make I reach house. I go come back from Kobe and all the champagne. Eh? No vex, make I reach house first. Boniface, eh, mm. I hmm. don't tell you, don't make yourself. Well, but if you insist, mm. because as you dey comot, you supposed to comot with different kind of toothpaste. Eh, no, even if one. I hold the toothpaste for hand, I go see see for road. Make I reach house first. Well, if you insist, no eh, problem. But no side dey house. Eh, no what I go come back. I don't know here, I go come back. No vex, I go come back. Poor man poor man is always a poor man you know, go feel come comot from poverty even though say you try to help them, you dey for the poor anyway um, god go make a change. ah chineke see paulina and im mama they never lock this my door eh? hey, for this bad environment abi dem dey plan to even carry my property wrong. Oh. E go hey, you know, go walk, Oh. Come, come, come forth. Come forth, O oh, yo, yo, one of Boniface. <laughs> Come forth. <laughs> 18 eh na wetin boni boni why you dey crucify my name like this now uh, eh i no know say your name like jesus christ wey dem hammer for cross oh. <laughs> make i tell you uh -huh. you no get any right to the hammer my name like that o oh. okay, you dey hear me so. No, no See my mouth na scott missile Don't do it. Don't. do. Hmm. your mouth sef e don't pass you don't pass court miser. Uh, no no uh, before. come eh, make you just stand there with immediate alacrity you hear me. abeg mm. blow that your yeye grammar wey no dey inside book make i hear word. you come if you talk to me anyhow now eh? Eh. i go massacre you eh? discover you eh. and discover your mouth. You eh? <laughs> you go massacre my mouth abi uh-huh. you go discover my mouth uh-huh. Oh, your body ah, ah. body bunny dey cover my mouth i say dey cover my mouth dey cover my mouth na joke i dey joke which kind ah, yeye joke which kind yeye joke no no use vex Can't hear this my christmas cloth wey i go bring from the bottom of my potato abeg no vex. Uh-uh. no be this same cloth wey you tell me say your grandpapa dash your papa mm your papa come dash you uh-huh. <laughs> no be. Uh, you know me make you know first make we leave the matter like that. Uh, mm. na so you go dey talk futu futu futu futu all the time tomorrow night you go come bring another style come. okay you don do i no talk again no vex. Mm. na you wan come. na ah, because say your head don come down. Mm. anyway down. before you go inside your room. Eh? Uh, wetin happen. bring money for food abi pastor don declare pa uh, fasting for church today oh, oh yeah mm. i take for three days oga <laughs> boni one thousand naira uh-huh. for three days chop money You know rich. You know serious how just wait Mm-hmm. make i call your pikin paulina make she come see wetin you dey give us for three days money paulina hey ah ah, ah. na mm-hmm. dis small thing na make you don dey sharp paulina there abeg take join am give me hand. Ah, ah. give me yeah woman keep my change o na so you go dey talk anyhow eh. Eh, eh. give me two thousand naira for for for three days chop money and you wan collect change come collect am now yeye man. Who be that? Come inside. Ah. Brother ah. Boniface. The cookery. Now, wow. <laughs> so this one are your favorite. Uh. Ah. <laughs> Eh? yeah, why there of you to Vava? They don't they see rabbit for after. This is the way I see your face like this. So oh, I hope all is well. All is well. all is well. the problem we did before, but you know, God don't settle the whole thing. No wahala again. But let me offer you something. Hey, hey, hey, hey, bro, leave that, leave that drink first. Eh? Wait, I carry come better pass that drink. You get better matter I want juice with you. Eh? If you say so. Eh, no worry, I say so. Just leave the drink first. Eh? Okay. Eh, eh. you see, actually, eh, Uta carry come. Hmm? That one big revelation wey God just give me. Ẹ máa ta. Really? Mm. What kind of revelation is that? My kokoro, the revelation big no be small. Mm. So tey by the time I go finish with this revelation, eh, me and money go turn to padi padi. <laughs> you eh? eh? Hmm. eh but what kind of business is that? Mm. You see, that business, eh, the big no be small. Okay. So that is why I say make I come meet you, eh? So that you go cash in on the blessing of the business, then you go come so fifty thousand naira as see for me. Then that time, we come dey waka together. Hey, okay. Eh. okay ẹ eh, ẹ eh, bá mi fẹ́ kó dẹrẹ nana i'm just dey see should as talk now you mean that i should borrow you money. <laughs> Oh! <laughs> now you come get wetin i dey talk now i talk na so i go just sweep enter the business look true true na god give me this revelation mm. true to god Now god bring am and e very big. Uh -huh. um, if i give you this money when you go pay this money back. ah ah that time be small thing na two months no go past two months i don't return your money back. e. Uh -huh. Eh? eh? Okay, give two months. ah ah na two months you talk o. Oh. that one na small thing na just two months i don pay back. <laughs> okay okay uh, see uh, i will give you the money for six months mm-hmm. instead of two months so that you will take your time do the business well well you come get profit you understand so that you can now pay me back My fifty thousand naira. like <laughs> actually <laughs> I think that's so you want am ah. no problem o oh. oh. but wetin i don tell you say that too much you know say god no dey waste time nigeria sharp sharp <laughs> I see the talk am the same. dey ah. you with this your sharp sharp eh? okay don't worry let me go and get you the body don't worry jeba sharp sharp hey. oh god students. Ah. yes, uh, I don't come. this is the money. Wow. Yeah. I don't do my own. Hey, you know? Thank you very much. That is 50,000 naira. Wow. Hmm? And you know the Bible says mm. we should help one another. Yes, Lord. Oh. So I'm fulfilling God's word. So you too. Mm. promise. Oh. Hey, brother, I love you. see, I just thank God for this revelation. Eh? By the time I finish everything, eh, uh, you said we survive. I don't go fail you now. I go return the money back. And by that time, I don't go forget to return the money back. Don't forget it. Mia, Mia. <laughs> Don't forget it. Anyway, um, <clears throat> God bless you. I know. Make I start to the Yeah. We'll see for church. Yeah. yeah thank you. yeah. <laughs> <laughs> God bless you. I mean, Mommy, I told you I wanted to go and see my friends now. Have you forgotten? Eh, mm-hmm. I forgot. Eh, but make I tell you, Paulina, this your pium pium pium pium pium, He go put you into wahala one day. Oh. You dey hear me? As you no sabi, sit down for your own house. Haba, ah, You said I should not visit any of my friends again. go round the estate greet everybody nonsense oya enter kitchen go prepare food with me. ah uh, Virgil if it's that dinner you will not be complaining like this o oh. ah where's my popsi now. eh popsi dey inside my cloth eh oya come on enter kitchen mm. come. no no. see wey dey the thing wey dey sweet monkey eh na him dey kill am o. Oh. wait na let me change first. to Satan. Satan go damage you, soliloquize you, bend your neck. Hey, Chai! Asuma pikin for take that you. Imagine, now we come be say God won't come put my brain, sugar my tea. Now devil won't come kill me. He don't go work for you. God go punish you in the name of Jesus Christ. Hey! Holy Ghost fire! Wait that for come tell Lolo. Eh? Wait there for that polling one. Hey! Hey, now holy God, now save me. And shout, Holy Ghost fire, blood of Jesus, cover me, hold me as I waka, so that anywhere I go, nothing will happen to me. Hey! and pray about destroying jail. So that's what I'm doing. Eh? on, oh, give it. Give it. See, you are messing the whole place up. See, you are destroying the show. Give it. Give it. oh, give it. What is going on here, Grace? Welcome, sister. Uh -huh. What is going on? I can't imagine. At the break down nothing to destroy the yoke. What yoke? <laughs> what yoke? Daddy, you always think and pray about destroying the yoke. Yes, my dear. All yoke must be destroyed. Oh, Daddy. I'm oh, sorry. Oh, okay, okay, okay. It's okay. okay. It's okay. You that know, is not what I meant. Yes, what I meant is uh, the yoke of problems, such as sickness, poverty, failure, bad luck, accident, or untimely death. Satan and his people use all these things I've mentioned, but God, God Himself, wants us to use His own powers in prayers to destroy every evil of Satan and his courts. Not the egg you're eating. The yolk you destroy gives your body nourishment. Ah, My dad, did that cause you to... You will, Don't worry, Auntie Grace will buy another egg for you. How did I start that? Eh? How did I start it? Another egg. <laughs> Eh, lovely. Yes, yes, yes. Comfort! Lolo one of Boniface! Now waiting. Hmm. eh? Now waiting again now. Daddy, welcome. He come, he come and see Jesus wonder. Come and see Jesus wonder. Come and see Jesus wonder. What about eh? What you carry? Ah, I tell you, sir, don't become millionaire. These are not just small etc. etc. they will buy for you Hey, for you. Eh? Money eh? eh? money. Eh? See shoes. Yeah. Bag. Mm-hmm. Eh? Money money. Yeah. Hey, true true. I have seen Jesus wonder. I have seen eh, Jesus wonder wonder. Go, go, go, go. Begin to choose your own. Hey, make your mouth first choose. Ah, make your mouth first choose oh, first. Hey. Eh. Uh, uh-huh. <laughs> uh-huh. I like this one. Papa, eh, eh, don't wear high shoe at all now. Eh. Ah. You will fall down, no. Eh, Mama, yeah. Eh, I will wear now grow, hmm, I don't become Yes, uh, my oyoyo. Yes, I told you. I wait. Hey, Pauline, why make your mama do small shaki yanga for me, Jare? You are no longer young. You are an old woman. This is not your time. Yeah, Pauline, make you keep quiet. Make my wife do small yanga for me. Mm -hmm. Take the other leg. -hmm. Hey, sexy beauty. Wow. Money, money. <laughs> Eh? Thank you. Yes, wow, yo, yo. Follow policy now. Yeah. Eh? Hey, I don't follow. Hey. Hey. Hey. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Hey. Hey. wore Nike, Nike no fit wear. Eh? This one now. Eh? eh? If person buy, now voila. If person no buy, then one bring down this roof. What kind of nonsense come with this one? Eh, eh, money, money. Now I'm sorry, be that baby. Okay now. Papa, <laughs> the two of you should not let these little things will cause trouble and spoil our joy this evening now. Papa, why can't you just tell Mama sorry? Oh, yeah. Oh, yo, yo. Eh, make you know first, eh? eh sorry, eh. okay, I make you stand up. Hmm? Sorry, eh? Hmm? Oh, yeah, stand up. You don't do it, stand up. Ah, ah, ah, hmm. ah, ah oh, yo, yo. Eh, make you know first now. Now, this small thing I come make you they do like this. Eh, you don't do, you don't do. Eh, poly, poly, one. Now, which kind of Igbo food if you, you sabi cook, sef? Na chicken paladona, abi na chicken periwinkle. <laughs> <laughs> she no sabi cook anything ah. yes waka waka she don waka waka finish ah. Ah. see even satellite dish she no sabi cook <laughs> mommy they don't cook satellite dish now polly polly if i talk now say your mama no educate she go begin the dey vex me go they tell me say eh, she get diploma for pepper before, and tomato wey she they sell for market mm. well i no blame her. na the katakata wey prosperity they cause So people wey no educate Maybe this na who no educate. Hmm. abeg mama paulina i no talk to you the only thing i want be say make all of us begin enjoy this money before the real prosperity come. that's my daddy. Eh, mm. you hmm. see tomorrow eh, mm. i wan make all of us go do lunch for that big hotel wey be like federal palace. god forbid ah ah no be me and you dey go do lunch for hotel o. ah ah, ah, ah na wetin happen see make i tell you you no know say na na people wey get big money come get big motor come get big house <laughs> na dem dey go do lunch for hotel see make i tell you na people wey get plenty plenty money na dem dey go do lunch for hotel how much you get how much wey you wan go give dem the money for lunch me i no dey go. Mm. <laughs> mama paulina no be that kind lunch i dey talk now Mm. eh now yes mom the lunch daddy is talking about is going to eat afternoon food at the hotel bam <laughs> hey hey <laughs> eh food eh. trait no good eh, <laughs> eh but me i no know na hmm. abeg mama paulina for hmm. that place eh if you reach there no go ask for akpu or starch oh, or ofogiri dem no dey sell am there o oh wetin dey come dey sell na if they no sell all these things akpo no starch no wetin i go ask na wetin i go chop. when we reach there hmm, mm. you go either ask for fried rice and chicken or chicken papaladona. <laughs> papa polina. Eh? na which day you come stop to dey chop the rice wey dey cook eh. come dey chop the one wey dey fry hey belle go purge you o me i never chop the one wey dey fry before. Mm. She make chineke god well you know say i dey try my best where this woman dey. Hmm. mama mm. that type of rice is not fried as you think in fact you will like it. Hmm. true true ignorance na disease. na you sabi me i don talk my own o oh. mm. papa paulina you don dey call me ignorant again o. Oh. abeg my mouth shut up i no talk again no vex abeg make una give me food make i chop abi my money no go market today. Mm. <laughs> papa paulina i don catch you i don catch you na dat place na you dey go spend our money abi okay. <laughs> paulina huh? make we go bring water for your papa this one wey you manage bring two thousand naira <laughs> na two months money be that. na you sabi <laughs> na you get your mouth. Hey. <laughs> ẹ̀bẹ̀ kọ́nà ọjọ́ Which end is those gonna be this one now? Eh? Come on, knife and fork to take eat chicken. Now you come to distress me here. Eh? Daddy, you know mommy has not used cutlery before. Mm-hmm. <laughs> then? And then? Um, and then they learn now? Let's take her to the hospital. The hospital, one again oh oh yeah now make we dey go hospital maybe one we reach there dem go teach your mama how to use fork and knife take chop chicken eh eh okay the chicken your tongue go pain you again and na chicken dey look we go take those people make dem teach your mama how to use knife and chop this dey point the chicken eh no worry eh dey go now only one abeg make you carry my bag enter inside motor when dey point this chicken so that make I tell you so make dey help us package am so that we can am go as eh. Eh, e don do the go for that year. Waiter, abeg come help me gather this thing. One uh, green bee for me make I pay so that uh, I go carry my wife go hospital. Yeah. Mommy, something happened in our school today. Really? What is it? Our auntie came into our class and was asking us about our parents. Okay. When she asked me, mm-hmm. I told that my father's name was Pastor Emmanuel Oko. Yes. Then, um, you know what? What? She, when she asked one boy in our class, the boy said his father's name is Oloribunuku. What? Mommy, do you, what do you mean about Oloribunuku? <laughs> Oloribunuku means someone's head is not correct. The boy's father's name means his head is not correct. I'm sure that is not his father's name. His mother did not do her work very well. Now the boy is copying it. There is the need Christ in the life and home. Exactly. There need Christ. Without Christ, there will be crisis in that home. Oh, I'm hungry. Ah, hungry. Sorry, my dear. Auntie Grace. Don't worry. Let me call Auntie Grace. You will serve your own food, yeah? for road now we don reach house He don do ah ah. Mommy, stop sobbing. Hmm. The more you sob, the more the tongue will pain you now. It's okay. Na your papa cause am joke i tell am say i no sabi use fork and knife chop e come force me e for the sake of say make i no disgrace am see wetin e come cause now. okay e don do next time i no go force you i go tell them make dem give you akpu and okazi soup so that this you go fit use your hand devour the thing eh e don do come for. leave me alone joe no touch ah. ah. my body you wicked man. Uh, i agree I, sorry there nothing they do for woman wey dey ever please woman. Eh? Calling one. One will reach inside there. Eh? You see that remaining fried rice and chicken. Make you put that for plate so that at least your mouth will feel use hand chop the thing. Eh? eh, eh. So you want to finish me? Don't ah? be so eh. now. Nah, nah, just join. Nah. Eh? <laughs> <laughs> Why you laugh? of God is really one. Oh, ah, yes, oh, hey! hallelujah. Praise God. <laughs> you want to go and see the pastor? Eh, no, no, no. Actually, it was a uh, eh, na your shop have been one combo. Oh. Really? Eh, I hope there's no No, no, no, no problem. The only thing we did say, he gave one no bunker revelation. We God give me and business. Now say make I can't tell you. So they go cash in see revelation. Hey, na. So now what am I? Ah, what do they waste time? Hi, Mr. Mary. Hi, Mary. Hey, everybody fine. You're lovely. Oh wow, there yeah. she's looking fine. Wow. hey, even people no go understand. Ah, ah you don't see to go up on that. Nobody did that. Hey, ice cream. You all call is your god. Hey, nice. Okay, well, anyway. Ah. English. Two. No God, no problem. Anything, ice cream. Uh huh. Ice, then yogurt, please. Mm, eh, no, no. All right. Thank you. Eh? All right. Hey! <laughs> <laughs> Hmm? hey! Hey! This is it's long. You want to drink everything? See how the man looks. In fact, my body was vibrating. What do you expect? Not be pastor, I didn't date you. Hmm. Oh my God, hmm. the anointing that man carries, it carries fire. it, <laughs> it was as if I was in heaven. I was like, seeing jesus himself mm. ah, ah goodness uh, na jesus uh, wey dey for this world na be my sister mm. god don't send that man make it dey bless people like us eh? they call am small blessing mm. that one pass blessing ah, that so, one pass blessing mm. in fact the anointing mm. flows like it. ah, <laughs> my sister, the anoint it overflows. Yeah, so in fact, eh, I, it's now. as if I was with the angels in heaven singing praises. <laughs> Nika hear what Jerry. Why no go? Go help my help. Which guy? Now what for you? No time to say you don't enjoy am. I mean enjoy am. Hey, <laughs> eh, my sister. I saw your husband the other day doing shopping. Hey. Hmm. Yes, so my sister. Who be smoking? God has finally remembered us. Hmm. He come butter our bread. Hmm. Eh? Come coat them with fried egg. Really? Go honey am on top. Hey! So, really? <laughs> Mm-hmm. mm-hmm. God's name praised. Hallelujah. Hmm. So Hallelujah. finally, your husband has landed the jackpot. Hmm. No, this time around, no be only jackpot. Oh. No be just jackpot. Now drum jackpot. Now my husband don't hammer. God has finally hammered, hammered my husband with plenty money full for my house hmm. eh? na enjoyment berekete na im and my boni boni dey abeg hmm. remember me in your paradise now you dey talk small eh <laughs> hey make i tell you what the other day oh, na my boni boni come carry my my little girl uh, Paulina come go one big hotel <laughs> eh, na there you carry us go chop now i come use knife come cut my tongue for inside. <laughs> Don't tell me you don't know how to do Scotland. Hmm, which kind of cutlass be that one? I did not say cutlass. Cutlaries. Hmm. Ah! Anything where you call them, you No concern me. Me, I know sabi pretend. I be my own. Anything where I know sabi, I go talk say I know sabi. Make shame. Shame the devil. uh, <laughs> so eh. my sister. so where are you going from here? I ah, they go house. Where, where they gonna be church? Where They come from. Let me go for one. Eh? brother Boniface brother Boniface ah, ah brother Boniface ah I ah, they call you now. Ah ah, ah. <laughs> Reko Kori how are you how is your family. We are fine we are doing great. Ah hallelujah the Lord is good. Eh. Ah brother Boniface eh? what happened now. Eh? I have been expecting you since last month to return my money. Eh? Eh, I don't see you. Eh? Eh, make you nervous more eh, you see wetin happen be say the thing no enter last month but by the grace of god e go enter next month you see and then i go see you know say god's time is the best rakokori so make we wait for god's time now <laughs> so we need to wait for god's time o. Oh. see this your god's time uh-huh. this your god's time so uh-huh. i hope say no go take am reach. next month o. Oh. oh i don tell you god still dey im throne na i bin dey comot go do am na next month and ah, me go even call you na me go give you the something. <laughs> <laughs> okay hmm. i'm sure. Um, God is always faithful. Hey, na na you talk am. Um, true, yeah. true, he dey dey faithful. God is always faithful. Make sure mm, next month will be next month. Oh. Bam. Why? And uh, Hi, brother Kokori. the Lord go bless you too much. You, na me go surprise you. No, this time around, now you find me, Now me go find you come this time. Hey. Eh. Eh, hey, No problem. Everything go go fiam. You go set. I'm telling you. Right. brother Kokori. So I see you. Now. All right. Uh, thank oh, you very much. Bye. All right. hey, <laughs> hey, chai. Oh, hmm. chai. Which kind of wahala come be this one now, eh? hey god make you no disgrace me abeg eh? Now you talk say even you go prepare a table before me in the presence of my enemies and now you even talk say even when i waka through the valley of the shadow of die you go there with me eh no let her beg. Don't let brother kokori hammer come hit me hell all this thing now they ask through our lord jesus christ your only son amen. We've seen don't commit. na only me no dey holy god why you wan disgrace me like this eh okay god okay god i am sorry true true i dey sorry if na because of the way and the manner i dey talk to my wife come come god i sorry god you know say me Boniface old soldier you know say I love you well well anything wey I don do wey you no like abeg forgive me hey abeg God forgive me abeg make you no let brother Pokori and sister Mary How is they disgrace me? True, true, God, Makachu. I go pay them their money. Just help me. Give me money. So that I go fit to pay Kokori and marry their money. All this one I pray and I ask. In Jesus Christ's name, your only son. 아니? 음. 음. 빨리 보니. 아, 빨리 그리고 어요 음. 아, 빨리 보니. 음. dis one wey you be like person wey ghost jam wetin happen. Mm. i been see ghost before eh? mm, but the ghost don go. you see ghost. Mm. where how when why. which one i wan answer first. Eh? daddy please now be hmm. serious. Mm. bonny bonny talk to me now where how. Oh. wetin happen now talk to me now. Mm. Hmm? Mm. Hey. Hmm. jesus christ. 嗯。 Sister Mary, good afternoon. What's good about the afternoon? Uh, uh, we are not quarreling now. We are hmm. not quarreling. Let me tell you, the time both of us agreed that you return my 50,000 naira has expired. And God's grace has also expired. Hmm. I'm not giving you additional three days. Did you understand me? Yes. I said three good days hmm. for you to return my money. If not, God knows, I will so disgrace you and I must collect my money from you. Eh, see, wait, wait, wait. Hi, chai. Millionaire don suffer. Oh. Eh? Which kind of wahala can enter now? I don't enter kokori soup. Now I don't enter Mary pepper. Eh? Well, the Bible Koko talk say the road to heaven You e know, they easy. But I need to still find Thomas because Na he start all this thing, and na only him get solution. If he to give me, then I think he blessing at the house be this so. Oh. How? Oh God, oh. I just pray be say Thomas the house. wan break my door enter the door dey open jare. okay so you dey here. na koko you lie down here. ah you come. no i never come. What? I stay there for road, I never come. Ah, ah. uh, yeah? No be quarrel now. Ah. Eh, so, to help person now, na bad thing, I they ask you. Brother Kokori, take am easy. Ah, uh ah, -uh, my money go soon land now. I go soon become millionaire. After all, Abraham wait for twenty five years before God give am Isaac, abi? So why you come dey shout like this? Look, true to God, even if you no reach that time i go still take the money i go go give your picking them. ah not no problem there now. Okay. na wetin you come dey talk like this sir? Eh? Mm. I say thank you very much. Eh, eh, so now you have moved my payment from six months to twenty-five years. Mm, you eh? See, le, look, I go lock you up. Your own go past twenty-five years. I'm, I tell you, mm, now you go die here. Now your mouth, you used to come. I agree, no problem. Okay. Eh, you agree with me? I agree, no problem. Okay. No, my mother talk about. Eh, eh, now look with a brown face. Mm. This will not be a bro bro issue. Uh -huh. I uh-huh. don't tell you. This will not be bro bro issue. No see, problem. If I come again next time uh and I don't see my money. The police are going to arrest you and you go rot inside there. Yeah? Take a easy. You go rot inside though. Why reach like that, brother Kokori? Ah, ah just take a easy. Make a take a easy. Uh -huh. You never reach. You never reach. Wait for me. Okay. I go come meet you again, oh. No Make I see you like that here. If I don't kill you there, uh eh, -huh. and you don't worry. Like you go you, you, you go see him. Hey! Now wow i wish kokori go just break this door make i use start breaking money sef hi chai which kind wahala be dis hey no only god go fit help me o oh. hell wetin happen. tom tom eh? kata wan kill me because of that revelation when you tell me that I i come your house. what kata kata? what revelation you talk about. you remember that the way we see for road we can carry me go your house. Uh -huh, I remember. Uh eh? -huh. Then you can't tell me say make her they call those things wey no dey as if them dey. Mm -hmm, I remember very uh -huh. well. Eh? You can't use Abraham and Sarah give example. Mm -hmm so now that same revelation now wey i can't tell you that day say i don catch revelation So make i reach out now i go dey practice so oh? o na kata kata won't kill me. i don't understand you what do you mean after i leave your house that day i can't go meet two of my church members so that they go fit cashing into the revelation one can't give me fifty thousand the second one come give me fifty thousand e come make hundred thousand Oh, what a good bread, bread, What good bread, bread? Me. They borrow you, you borrow money, mm-hmm. take do investment. Mm-hmm. That's good. So, how far, how is investment do? Nah, there the kata kata dey now. I no invest the money, I no do any business. Uh-huh, so what did you do? What did you do with the money? You squander the money? Uh, oh my God. Oh, that's why I say make I come see you. You squander the money you borrowed. You are really in soup. Big soup. Well, uh, let's get to my house and uh, they could know what we will do. Okay. Prosperity, oh, prosperity. Prosperity, oh, prosperity. I'm a millionaire. I'm a millionaire am a millionaire. I bind, I lose, I scatter, I dismantle every roadblock that will not make me a millionaire. I bind you in the name of Jesus. The Bible says, confession brings possession. I'm beginning from today. I begin to confess. I begin to possess. I am a millionaire. I am a millionaire. I am a millionaire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. Joy, this is not easy. That's what Thomas they do when they get all this money. Joy, prosperity, I confess you, I must become a millionaire in the name of Jesus. Anything we could make me not become a millionaire, I scatter, I remove, I bind, I cancel in the name of Jesus. I am a millionaire. Joy, this is not easy. Now, so Thomas they do. We take out all this money and we go give up. Prosperity. I am a millionaire. The Bible talks say, now confession and the great possession. I begin to confess. From today, I don't become millionaire. Nothing will stop me. Nothing will stop me. I don't become millionaire. Whether devil like I'm or not. Today, I am a millionaire. Prosperity, not my portion. Millionaire, not my portion. From today, I don't become millionaire. Nothing will stop me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Try. I don't become millionaire. I don't become millionaire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I don't confess him. I don't possess him. Whether they will like him or not. I don't become millionaire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I confess. I don't become millionaire. Nothing will take her from me. Nothing will stop me here. I don't move forward. Nothing will make go back again. In the name of Jesus. Lord is good. He has done me well. All my soul. Rise up and praise the Lord. Oh my soul. Ah, sister Mary, wait, wait, wait, wait, wait, wait, come, come, come, come. come. Ah, what now? Come now. See, see, see, see, see. What happened? All, all is not well. All is not well at all. Ah, ah. No, don't worry. Come, come, come, come, come. Imagine brother Boniface, uh -huh. or uh-huh. whatever he call himself, uh -huh. came to borrow money from me. Eh? Bring me back now. Problem. Can you imagine? I'm going to report to the pastor and I must arrest him today. today, today. <laughs> go, go, go, go, go, go, go. Why are you laughing? <laughs> See, there is no need to go and see pastor now. <laughs> He has done the same thing to me. What? Yes! He has done the same thing. Jesus. See, don't worry. Look, I know how to deal with him. Me? I know how to deal with him. Come, let's go. Let's go. I, I should not go. There is no need. Let's go. See, I will tell you how we are going to deal with him. Is I go see Pepe. Awoiba. Let's go. I don't tell you no need. I'm going to deal with him. Me? <laughs> For this Lagos. He go see Pepe. Ah! Satanina Boko Haram. Brother Kukuri, as Samuel, if them come, eh, tell them say I travel, I know they are. Wetin be say you no tell you see bible don talk say make we no now you come make am lie. this one no be lie na so god take grant take take sarah and god support them just in case dem come just tell them say i don hear you. well where brother boniface i say well this your. brother kokori what happen na see wetin him do make i tell you this now i dey face as i dey here so your husband come borrow money from am fifty thousand naira and he refuse to pay today na today o i go kill am yeye agbewa ema. the bible says since the day of john the baptist the kingdom of god don dey suffer violence and the violence must take it by force today your husband go see pepper for my hand. even you too. even me imagine your husband waka come meet me borrow sixty thousand naira from me say so no wan pay me back abi. chai sister mary why you dey lie like this. no be fifty thousand naira you borrow me now you don change am to sixty. so you know say you dey owe me. It was beautiful, eh? <laughs> so when we come back, We just the church, huh? it? Brother Kokori, Osisame, you don't want to kill my body The devil is a liar. Yes. Let's go. Honey, get into the car. Sister, come up. Yes. yes. It is well. It is well. It's okay. It's okay. Sister, come up. this. You people should not hurt Brother Boniface any further. Let's find a way to settle whatever offense he has committed amicably. Pastor, Pastor, if not be you, eh? Brother Boniface was sipping paper my today. Hey, Pastor, Uncle said you come quick. So Mary and Brother Kukuri, they for don't, they, they for don't finish me. Okay, okay, okay, brethren. Please, everybody sit. Ah, sit. Ah, sit. Now, Brother Kukuru, what? What is the problem? God will bless you. All you papa nana, all you papa nana. Over a year now, this brother, Brother Boniface, he came to me oh, and said, he has gotten a business to do in Revelation. That I should lend him money When he him me ego. Eh, he said I should borrow him 50,000 naira. I said, fine, no problem. And he promised to pay back within two months' time. And I told him, don't worry. Instead, pay back the money within six months time instead of two months na bad thing am. èyí dà ẹ́ make you help me ask am ask am for me. jesus ofin. Eh, eh, eh, sister comfort hey. hold on hold on and brother kokori please continue. after six months now. each time i call brother boniface he go dey tell me one story or the other to the extent hey jimmy to the extent he come time me say uh -huh. even abraham waited for twenty-five years for god to answer hey to answer him to give him isaac and the thing wey come pain me pass no wan lie gboloko wey enter inside my bone he say if i die me me he say if i die then he go come call my children make he give them the money you see I'm um, they wish me death he say this man we are doing am favour oh. now you go die o oh. i tell mm, no. na you go die you wan tam away na now na you go die i don tell you finish. Help. just shut up your mouth there before I quit for you. It's enough, the two of you. Hmm. Um, Sister Mary, did he also borrow money from you? Yes, so Pastor. He came to borrow 50,000 naira from me. Jesus Christ, borrow money face. When did he ah. borrow the money from you? Exactly 10 months ago, Pastor. Because we are brethren in the church, and coupled with your good messages of helping one another in love. That is why I gave him the money. Okay, now pay me back. Became war. To the extent that he started avoiding me. Pastor, is that fair? <laughs> is that fair? Pastor, Hell. true, true, the devil a big liar. Eh. Now you and devil, who can dey lie now? Eh, Papa Colin. He don't come again. Hell! Don't come again. See, see, the two of you should hold it. I do not want to hear this nonsense you people are talking about. I don't want to hear it. See, I would advise the two of you to reason well now for us to know how we'll settle the problem at hand. Exactly. See, Brother Boniface, we do not want long stories. <clears throat> Just briefly tell us what happened and how you spend the money and intend to pay the money. That's all I just want you to say. Pastor, one of my good friend, Thomas, now I meet for road oh, where I dey work He gonna carry me go in house. As we reach there, Pastor, hey, the house fine die. Hey. Eh, the house fine die, Pastor. Hold oh, on, sister, comfort. Please. Try and control your emotions. Eh? Ah, uh, Pastor. Ah, me, I don't know where my emotions dey, you oh. know. I don't know. I, I, I, don't, I don't know. See, wetin pastor dey try to tell you be say "May you not talk again until your husband finish. Mm. okay, I go try. Good. Um, please, Brother Boniface, continue. Thank you, Pastor. Pastor, when we reach there, now I come ask her. How you they get money, buy all these things, put for house? Now you can explain to me. Pastor, that's what the thing take happen. Brother Boniface, you're a disgrace to us and your family. You see how you have turned the Bible upside down. All in, in the name of making wealth quick. You can't make money like this. 50,000 naira there and another 50,000 naira here. Yes, it's true. God wants us to be self sufficient, obviously, not in a dubious manner. Since you knew quite well that you didn't have any business in mind, what did you go about borrowing money from your brethren? Ah, funny face. Why have you decided to owe like this? Well, Pastor, I've been thinking, say, once I become millionaire, I could just pay back the money now. You have not applied faith. What you have applied is foolishness and dubiousness. Foolishness and dubiousness. See, you didn't even bother to hear the complete message on prosperity before you went about deceiving your brethren. Eh? Ah. Bonnie, Bonnie, if they sell me, if they go sell you, sell Paulina, go sell everything we will get for this life. Tell me, you need 100,000. Oh. Tell me now, ha! Oh, no. oh yeah, Mr. Millionaire. Oya, pay them money. Pay them. But mommy, we all enjoy the money together now. Why will you ask only my daddy to pay back? Thank you, Pauline mom. Will you shut up your this your yeye mouth? Eh? Instead wey you go feel sorry for waiting for waiting your papa do, come put us for this shame. He did there talk nonsense. Take your time. Please, I'm going somewhere. Ah. Hurry up, please. morning, Sister Ngozi. Sister Joy. What are you doing here? I came to pick one or two things. So. Really? Yes. Hmm. Long time. Where have you been? I've been around, oh, my sister. Okay. Ah, you came to do this here. It's very mm. fine. I've not made it now. I'm still waiting for my turn, you know. Okay. <laughs> uh, I'm still looking for ah, anyone. I have to look good now. What do you expect? But come, Sister Joy. Mm. I have not been seeing Sister Comfort in the market. <laughs> What about you? I hope all is well with her. <laughs> Sister Comfort, I saw her the other day. Herself and her husband are now swimming in money. In hmm. fact, her levels don come up her own Shoo! Ah! I beg knack me tori. I I take happen. The other day, I saw her husband shopping at this you know this big boutique yeah. uh, Zubi shopping mall. Bam. That was where I saw him. Hey, what? In fact, when I now saw the wife, eh, I mentioned it to her. Hmm, my dear, hmm, she confirmed that God has, that is, God has remembered them. That the husband has won a jackpot. She said that In fact, they are now swimming in money, millions. Hey. In fact, they are millionaires now. As we speak, they are millionaires. Okay. Please remember us too, oh, just as you remembered Anna in the Bible. And even Sister Comfort today. Amen. Oh. Hey. Amen. Let me go and continue with my hair. So you can go on with your shopping. Thank you, my <laughs> right there. Please, Baba, good day, dear. Oh. Sister Boniface, I blame you here, okay? When you saw your husband spending money anyhow, knowing fully well that he does not have a good source of income, why didn't you raise an alarm instead of taking it for granted? But Pastor, we never get alarm that time. Oh. We never get am. Uh, eh, we never think we buy alarm. I mean, I like it. Sister Comfort. What the pastor is saying is that when you saw your husband spending money anyhow, knowing fully where it's not working, why did you come and last the pastor? Ah, pastor, I been think say true true. He don become millionaire. Eh. Mama Paulina, you see this your mouth wey just go pion pion pion. Eh? Don't worry, no problem. Everything there is. Mm. See, brother Boniface. You think making money is as easy as you have done? What I see is you looking for a shortcut to wealth. It does not work like that. It does not work like that. Huh? It does not. What you actually need is to apply some principles of prosperity, such as prayers, God's wisdom, hard work holiness or closeness to God Himself, of obviously giving and tithing. With these few things I've mentioned, you do it, then God Himself will give you an idea, an opportunity for you to make wealth. That is why it was clearly stated in the Bible. according to Deuteronomy chapter 8, verse 18. It says, God Himself has given every man power, ability to make wealth. So we must make it in God's own way. Try, try, try. Ignorance no good at all. Oh. I've been think say if I dey confess I don't become millionaire, the thing will just happen, fiam. Hmm. <laughs> Confession is good. Very good, yes. But that is not enough. Confession without application leads to zero. Hmm. I don't foolish no be small o. Oh. <laughs> no be only foolish alone oh. <laughs> You don't foolish fool. Yes now. Mama Paulina, if no because of say pastor dey here now eh i for just discover this your mouth hey. i go go tell son god sir. Eh? Uh-huh. Oh yeah, papa. you don't have me now. if you know, if you so know, I say make you discover me. I say make no provoke Wait, me more than this. I say make you discover me. Na na na. If not, I go give you hempu. Ah. Yes. Okay now. I mean, I satan make he give you revolution no be me dey feed you for dis house. Mm. lazy man. sister boniface see see sister boniface can't you be calm and respect my presence. It is so obvious that the two of you are not repentant. See, the two of you need to go to God and ask for forgiveness. Pastor, point of correction. My na me be brother Boniface, and no be sister na she my wife na be sister boniface all, all the same mm -hmm. brother boniface mm -hmm. tell us how and when you intend paying the money back to brother kokori and sister mary here that's all. pastor i don begin work by faith. Eh, eh. oya oh, mr faith worker Oh yeah, na make your faith come give them money na na na na you better go and find their money pay them o. you don start again. daddy don't worry. pastor if my daddy is not able to pay the money i just got admission into the university this year at least after my four years in school i can be able to work and pay them back their money. pauline mom thank you very much pastor <laughs> the case don settle with. for where. what. Jesus Christ. That is impossible. Never. It won't happen. What kind of rubbish is that? Paulina, my dear, this is not a child's joke. Your daddy can go to jail because of this. If the police are involved. Pastor, please, don't allow my daddy go to jail, please. Pastor, please. Eh, eh. Brother. Sister Mary, you go to jail. I beg you. Yes. No, no yes, yes. <laughs> because it is obtaining by trade. nine. That is what your father did. Okay. Brother Kukuri, Sister Mary, I beg Mary, I no carry my body, body enter jail now. Oh, now you know. I thank God, beg you Now now you know. In Jesus name, beg you. una, beg una. <laughs> I like as me and I, ah. I like as me and I They fight and quarrel every day. I beg, I beg God, beg you, sister, I beg, I beg God, beg you. Pastor, please. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Say praise the Lord, people. Hallelujah. Today we are going to have a encounter with Jesus. Amen. Amen. I sim- today my message, I simply titled, The Yoke Shall Be Destroyed. What, what did I say? The yoke shall be destroyed. Repeat after me. Every yoke in my life shall be destroyed. Every yoke in my life shall be destroyed in the mighty name of Jesus. Yes, come in. Good ma. Good afternoon, dear. How are you? Fine, ma. Is mommy and daddy around? No, ma. They're not around. I will. I'm here to see her concerning the women meeting she fixed. Oh, <laughs> they are not around, ma. Okay, can I ease myself? I'm really pressed. Okay, okay. let me show you the mm-hmm. restroom. Mm -hmm. All right, okay. Ha! Junior! No, auntie. Pastor Junior. Pastor Junior, okay. Brother Boniface, please tell us how you intend paying back their money. Pastor, I don't know how, but I will try work well well this time around. As you already advised me, then I could pay the money small small. Before you know, I could not pay and finish. Brethren, um, Brother Kokori, Sister Mary, do you both agree to what Brother Boniface had just said? Um, it's okay, Pastor. But first, we have to sell everything that he bought with that money in order to recover some amount of money. Then when he starts work, we can balance up later. Um, my pastor, I agree with Sister Mary. Brother Boniface is still our brother in spite of the mistake. Though he actually yielded himself to the lust of the flesh to get rich quick. But let this serve as a lesson. And he should learn in a hard way. You, you will learn in a hard way. Yes, darling. Let Brother Boniface learn in a hard way. But Sister Comfort, I blame you. When you saw your husband spending money anyhow, knowing fully well it's not working, why didn't you raise an alarm? See, Pastor, I did not say true, true. He don't become millionaire fear. I even don't, I, I don't be thank God join them. Okay. Brother Boniface, you heard what um, Brother Kokori and Sister, Sister Mary said. Go inside and bring everything you bought with the money. And also come with the balance, if there is any left. Thank you, Pastor. Brekokori, Sister Mary, thank you very much. God go bless you now. I am very sorry for waiting. I don't do. I God go do am again. and God will help me from today. Mm. Thank you very much. Thank you. It's all right, Brother Boniface. It is well. The Bible states clearly in John 10.10 10, he said, The thief, that is Satan, has come to do three things that is, to kill, to steal, and to destroy. But when you resist the devil steadfastly, he will flee from you. He will. I only thank God for the godly maturity and love shown by Brother Kokori, and Sister Mary in this matter. We thank God. It is well. It is well. Come, come. Mm-hmm. Only one. Go go inside now. Go carry the remaining things We dey inside. So that we bring and come out. Thank God say God Don't do am for us like this. Hmm. Ah. Now be say we don't go back from where we come from. No. hmm eh? Yeah. worry. You see am? You see am? See yourself now. Your millionaire revelation. See as e don turn to overtilization now. Eh? Ah, that's stop that. Money, money. Ah, ah. <laughs> Bonnie like wetin you do. Oh. wetin i do again What did i do again. which one be what you do how you go how you go take me go I will finish you go come bring me come to this world i tell you say i want. i want i wan to dey live for this world. Uh, person no dey make mistake for real person know they make mistake for real place. Eh? Now, every time you go they make mistake you can't see me that one. after all bible talks say the righteous man go fall seven times yet he go stand up seven times And all the one why they fall i never stand up. you dey use bible to cover up uh, all, all the nonsense nonsense things wey you don no be nonsense na small small na dey make am na wetin dey why you just dey shout eh make we think how we go take come out from this situation no be to come dey accuse me everything accuse me no go give me breathing space. i wan suggest something. na wetin you wan suggest. That's your friend with the sea vision for you. Wetin be that him name? Vision. Mm. Mm. Thomas. Hey, Thomas. Who did I tell you say Thomas dey see vision? No be wetin you talk. Thomas no dey see vision. Wetin do be say he show me wetin dey inside Bible. Na me Bonny na me catch the revelation. Eh, all the same. Mm. See eh, I dey suggest you know say e no good make make you dey sit down for house now. you know dey do anything you no dey do anything again we know dey see food chop again i wan i wan make you go meet am if you go see am make e, if it help you uh, get work now. make the work now. at least you go dey put food for our table make the job. chop na. you no one take care of me again. you hmm, talk na now you just talk something wey wey enter my head. Yeah. like this They bring all this suggestions. If e for dey good as you don't talk so na na true you, don't don tell her say tomo so i need to go find her <laughs> come be come be <laughs> funny funny <laughs> you don dey make me happy sometimes eh, eh. okay make nah. i dress up eh hmm. i'll go check for Thomas. once i see am i know say something will come out na ah, my eh. body look after the house o eh i dey come all right thank you greet am for me oh. okay. Uh-huh. Uh, so, Bonnie, mm. so how now? I did fine, no. Uh, how were you able to solve that issue? My brother, hmm? um, if no be say pastor come put mouth for that matter, Why my neighbor, yes, I did prison. No? Oh. God forbid. God don't forbid. Tete, na tete. That God may help me. Oh. Hmm. hmm. Thank God what's the way forward now? What's your plan for you? Eh, you see, Tom, as I dey like this now, I don't tire to sit down for house. Anything wey I see now, I dey ready to work. So that at least I could fit to get my own money small small. Oh, really? You're ready to do anything? Anything I dey ready to do. Okay, no problem. Um, I have this friend of mine who runs a very big hotel. Yeah. I'll talk to him and see how he can uh, employ you as a hotel attendant. Hi. Tom Tom, if you fit do this one for me, eh, I'm telling you, I no go ever forget you, like like, because I don't tire, I don't tire. Every time me and my wife go dey house, go dey quarrel. But if I they come comot for house, they come back in the evening, eh, respect go there now. That time they go tell me say, Bonny, welcome. Nobody say Bonny, yeah, yeah man, you still dey house. You understand? Um, hey, eh, eh, hey, my level sef go change. What are friends for if not for inconvenience? I wonder. Eh? Anyway, just give me today and tomorrow. I will mm. speak to him mm. get back to you how far I went. God, answer you, my friend. Nah. You know, say, if I they come up for house every morning, they come back in the evening, oh, comfort now my wife you go dey give me respect yeah. all this one funny do this funny do that e know, go there. women women eh. women with their trouble oh so thank say you know if you get na wahala come be say when you no get when you no get i know wetin you They go through. Eh, eh. Uh, and so I don't time for all this uh, to the do lazy man, don't sit down for house, the way me and my wife they give each other Then they bring the insult now. Anyway, since we're not going anywhere, mm. how about giving you lunch? <laughs> um, the way they talk since I come to look and say, why they yawn? You wonder you know they see road again. Mm. Now what you, you come the waste time for now? people just kuku dey go so that at least that nkobi and uh, pepper soup and uh, champagne wey promise me for house that time eh eh na everything go set so that we go fit uh, gaso everything. money dey chop dey chop but hard dey no dey hard way. Uh, eh, leave eh? the way even uh, the money wey you squander. No, see you still dey like tilapia. anyway make i still go feed you. Yeah. Uh -uh. But this time, be mm. careful. No, no, no, no. Be mm. careful when you get the job. True to God. Uh-huh. I no, don't disappoint you. Oh. No, no, no. I'm not going to some place. Respect you. Oh. I trust me now. I don't change. I don't change. I don't come to born again now. That's get to work, God the way, eh, eh, eh, eh. I don't get to work, God the way, eh, eh, eh. Everything I do, now God the way, now God the way, now God the way, no. Everything I do, now God the way, now God the way, now God the way, no. Don't be, hey, you know go believe. As I go meet that my friend, as you take tell me. Just explain to her. Now Thomas tell me say, they can know what. Now he come look and say, hmm, say no waiting go. Say, okay, waiting be my planner. I say I dey look for job. Any kind job I ready to do. Now he say he get one of him big friend. He get one big hotel. Say he go call the person for phone. Say make I just wait. By tomorrow he go call me. Say the person go give me job. Hey! hey. you want to talk? Uh -huh. You go dey believe me now. Yeah, hey, believe me, Baba. My <laughs> money, money, uh-huh, money. Get what? <laughs> You know. You know one thing, eh? Mm. Bible say, all things are passed away. All things have become, become new. new. Now so we do and new things. We just follow us. Seriously, new things. Hey, Bonnie Bonnie, new. <laughs> Comfort, new. Hey! We don't get to work. God, God win. win. Yeah. Yeah. Hmm. Eh. my ups and my down, my rise and my downside. You were there for me. You took care of me when I'm happy, when I'm sad. You were there to comfort me. You're the joy I need. You give me so much joy. I will sing of your goodness and I'll sing of your love. You were everything. Every pain I need. I will praise you, I will dance, I will joy, and I will praise. I will lift my voice and say, Oh, say, come on. I thank You, Lord for keeping me. And I wanna thank You, Lord for loving me. Oh, you've been good to me, so good to me. Oh, and I wanna stop to say, Lord, thank you, Lord. Shake. I thank you, Lord, for keeping me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I wanna thank you, Lord, for loving me. Put your hands on. You've been good to me, so good to me. Uh, and I wanna stop to say, thank you, Lord, thank you, Lord. You're my joy. You're my pain, you're my happiness, my sadness. You're my everything. You've been there for me, my beginning. You're my end, my first and my last. You're my Adonai, you're my El Shaddai, my Genesis, my relation. You're my first, my everything. And I will lift my voice to you. Ooh. I will dance, I will joy, been good to me. Oh God, what more can I do? And to thank you for your love, say, I thank you, Lord, for keeping me. And I wanna thank you, Lord, for loving me. You've been good, you've been good to me, so good to me. And I wanna stop to say, thank you, Lord, thank you, Lord. I thank you, Lord, for keeping me. Come on, say it. And I wanna thank you, Lord, for loving me. You've been good, you've been good to me, so good to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. And I wanna stop to say, thank you, Lord, thank you, Lord. Come on, put your hands up, get your hands, get your hands up. Come on, put your hands, put your hands up.